价。
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamiranire washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na aloise bigirimana kuri mikoro tumvikanira kuri fm mirongo icyenda zine n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda zibiri n'ibice bibiri mu burundi nayo mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana zine n'ibice bitatu kubaka mu bishanga gukora ibikorwa bidakwiriye mu bishanga ntabwo byemewe kandi nta muntu uri hejuru y'amategeko nubwo waba urimba bo ababifite byose nta byangombwa bakwiriye kubikuraho so icyo dukora turabafungira ubwo bo baraza baduha gahunda y'ukuntu bagiye kubikuraho iyo ni koreta ruhamya umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukingira ibidukikije mu rwanda avuga ku ngingo ya leta yo kugara inyubakwa zubatse mu gishanga iyi nkuru cyo kimwe n'izindi zirimwo icyo leta y'u Burundi yibaza ku murwi w'abahinga ba oni n'ibyo uheruka gushikiriza ku burundi turababwira kandi amakuru y'inkino mu makungu n'ayandi ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga binini ariko reka imbere yaho rozine munezero abanza abashikiriza yavugwa mu makungu yabateguriye rozine hirya no hino ku isi havugwa make
hirya no hino aloyizi havugwa amakuru atandukanye reka tuyahere ku mugabane wa afurika muri kamerun aho umwana w'umwigeme yiturikije ko igisasu mu gihe yari mu musigiti mu buraruko bw'icyo gihugu mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu icyo gitero cyahitanye abantu batanu bari muri uwo musigiti cyongera kirakomeretsa n'abandi uwo mwigeme yari afise imyaka iri hagati ya cumi n'ibiri na cumi n'itatu yinjiye muri uwo musigiti mu masaha ya mbere y'igisabisho nk'uko byatangajwe n'uwurongoye intara ya mijiyawa bakari iri hafi y'umupaka wa Kameruni na Nigeria nta murwi n'umwe gushika uburitira ico gitero yamara umuhari w'iterabwoba Boko Haram uramaze gukora ibitero bitari bike muri ako karere kagabura ibihugu vya Nigeria, Chad, Niger na Kameruni mu ntumbero yo kuhashinga leta ya Kiislamu ivyo bitero bikaba bikorwa kenshi n'abakenyezi hamwe n'abana ishiramwe ry'abaharanira agateka na muntu Amnesty International ryaratangaje mu ndwi iheze ko abantu bashika ku majana ane bamaze gusiga ubuzima muri ivyo bitero mu bihugu vya Nigeria na Kameruni kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka nayo kuva mu bihumbi bibiri n'icenda abashika ku bihumbi mirongo ibiri nibo bamaze gupfa abarenga imiliyoni zibiri bakaba basigaye mu kangaratete abantu bashika kuri mirongo itatu na babiri barasize ubuzima mu ntureka zabaye hagati y'intara ya oromiya na e, muri etiyopiya hamwe n'intara za somaliya nk'uko byatangajwe n'uwahoze hari umukenguzamateka ho muri etiyopiya bokor ali omar alale yabwijwe ijwi amerika ko ayo matati yabaye hagati y'amoko asanzwe adacana uwaka ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere mu gisagara ca awade igisagara gito kiri hagati y'ibisagara vya harare na dire dawa Omar Alale yavuze kandi ko abahitanywe n'ubwo bwicanyi barabikorera utwabo batewe bari mu mazu yabo gushika ubu abategetsi ba Ethiopia akaba ataco baravuga kuri ubwo bwicanyi mwamenya kandi ko intureka hagati y'iyo mirwi uko ari ibiri imaze amezi atari make umurwi umwe wose ukagiriza uwundi ko ari ukora ubwicanyi igisirikare ca leta z'ubumwe za amerika catangaje ko abarwanyi batandatu b'umuhari ya shababu bahitanywe n'igitero c'indege cabaye kuri uyu wa gatatu mu bumanuko bwa somaliya ico gitero kibaye kigira kane gikozwe n'abasirikare ba amerika muri uku kwezi kw'icenda mu itangazo ryashizwe ahabona n'umusiri n'umukuru w'igisirikare ca amerika ku mugabane wa afurika rivuga ko habaye ibitero bitatu vyagiye bigana abarwanyi ba al-shababu mu karere kari ku birometero amajana abiri na mirongo itandatu uja mu bumanuko bw'umurwa mukuru wa somaliya i mogadisho ivyo bitero vyabaye vyakozwe n'abasirikare ba amerika bari kumwe n'abasomaliya ibitero vy'abasirikare ba amerika bikaba bimaze guhitana abategetsi batari bake b'umuhari ya al-shababu harimwo n'igitero cahitanye umukuru wo muhari ahmed godan mu mwaka uheze nako mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane mwamenya ko kuva mu bihumbi bibiri na gatandatu umuhari al-shabab uri kuragerageza gutembagaza leta ya somaliya mu ntumbero yo gushinga amategeko ya kisilamu muri ico gihugu amakuru tuyabandanirize hano ku mugabane wa amerika aho uwahoze arongoye leta z'ubumwe za amerika barack obama yiteguye kwakira abarongozi baturuka mu mico itandukanye y'isi mu nama itekanijwe kuba mu kwezi kuza mu ntumbero yo kuganira ku bijyanye no gukorera igihugu mu itangazo yasohoye no mu butumwa yacishije mu video obama yavuze ko iyo iyo nama izoba ku itariki ya mirongo itatu na rimwe z'ukwezi kw'icumi n'itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi na rimwe muri leta ya chicago kazoba ari akaryo ko kujya hamwe no kwigira ku bandi kugira baze basubire inyuma bajya kurongora abandi mu gikorwa cyo guhindura aho babaye obama yavuze kandi ko mu minsi iri imbere ishyirahamwe arongoye fondation obama rizotanguza imigambi itari mike rikongera rigatanga n'akaryo ku barongoye abandi kugira bafashe iryo shyirahamwe mu gikorwa ryishinze cyo gutera intege abandi no gufasha abantu guhindura aho babaye muri Kore- korea ya ruguru yashikirije ubutumwa bushasha bw'akagagazo ku bihano bishasha urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakongoni rwafatiye icyo gihugu ku mugambi waco ujanye no guhingura ibigwanisho ruhonyanganda hamwe na za misile balistike mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa gatatu n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire ya korea ya ruguru n'ayandi makungu rivuga ko ivyo bihano bishasha bigenewe kuniga igihugu ciwe n'abanyagihugu baco ubwo bushikiranganji bumenyesha kandi ko korea ya ruguru izokongereza utwigoro twayo mu mugambi wo gukingira uburenganzira bwayo no uh, bwo kubaho ibihano bishasha mu vy'ubutunzi vyafatiwe korea ya ruguru byafashwe mu ntumbero yo kwishura ku ngingo y'icyo gihugu yo kugerageza ikigwanisho ruhonyanganda gikomeye cyane ikigwanisho cyatewe ku itariki zitatu z'uku kwezi kw'icyenda
urakoze rozine munezero ku makuru yo hirya no hino ku isi iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete wezi itatu radiyo yacu voa akadomo komi amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda ubucamanza bw'u rwanda kuri wa gatatu bwarasubiye kuburanisha urubanza rwa jean damascene kabirima yagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko no guhohotera ikiremwa muntu bamukeka ko yakoreye mu cyahoze ari komine nyakizu mu gihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda na kane umucamanza yumvirije ibyabona bimuvugira bose barahakanye uruhara kabirima aregwa bakavuga ko jenoside yabaye atari ihari umubeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda eric bagira ubusa yarakurikiranye urwo rubanza abatangabuhamya batanu barimo bane bo mu karere ka nyaruguru bwana jean damascene kabiri mavukamo nibo batambutse imbere y'umucamanza bamushinjura ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu ubushinjacyaha bumurega babimburiwe na bwana jean batiste kayiranga wo mu mujyi wa kigali yavuze ko ubwo jenoside yatangiraga ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa kane mirongo cyenda na kane yari umukozi w'umuryango utabara imbabare kuruwa ruje yavuze ko hagati ya makumyabiri na gatatu na makumyabiri na kane z'ukwezi kwa kane yabonye bwana kabirima mu mujyi wa kigali ari kwa mukuru we wari umusirikare ari naho yemeza ko yamumenyeye angeli beri nkusi ni umusaza warokotse jenoside yakorewe abatutsi wabaye uwa kabiri mu gushinjura bwana kabirima yumvikanye yikoma abana be desire mazimaka na mukazera ko bashinje kabirima ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu bamubeshyera mukobwa washinje kabirima ko yamufashe ku ngufu mu gihe muhungu we nawe amushinja ko yari mu gitero cy'abamuhigaga n'abandi batutsi bunge umutangabuhamya byose yabitsembeye umucamanza maze avuga ko jenoside itangiye iwabo yahunganye n'abana be mu burundi mu magambo yabwiye umucamanza ati abana banjye narabahungishije ntawakomeretse nta n'uwigeze akubitwa n'inkoni avuga ko yumvaga ko jenoside yatangiye kabiri ari umunyeshuri naho bwana vincent zirabatinyi we ni umutangabuhamya wemera uruhare yagize muri jenoside yanasabiye imbabazi yabwiye umucamanza ko mu byaha byose yakoze ntaho yigeze ahurira na kabirima nk'uko babimurega n'abavuga ko yari azi ko kabirima yari ku masomo ubwo jenoside yabaga iwabo yemera ko yongeye kumubona mu kwezi kwa gatandatu bahunga uyu mutangabuhamya yemera ko inkiko zigeze kumuhanana na bagenzi be bafungwa amezi atandatu zibahamije kubeshya mu makuru batangaga kuri kabirima francois bihoye iki n'undi mutangabuhamya warokotse jenoside nawe ushinjura kabirima yabwiye umucamanza ko kabirima avugwa mu bagize uruhare mu mfu z'abavandimwe be barimo se umwana we na mushiki we ariko agakomeza gushimangira ko babeshyera uregwa uyu wemeza ko nawe yahungiye u Burundi avuga ko igitero cyishe se yakibonye ariko ko atabonyemo kabirima bihoye iki wemera ko yanabayeho visi perezida wa gacaca mu kagari ka Bunge ashimangira ko iyo kabirima aza kuba yaragize uruhare mu mfu z'abavandimwe be yari bumukurikirane mu nkiko nk'uko yabigenje ku bandi yavuze ko mu ikusanyamakuru yari ahagarariye ryarinze rirangira ntawe ugarutse kuri kabirima stefano ndahunga nawe wasoreje abandi batanga buhamya kuri iki cyiciro uyu musaza nawe warokotse jenoside aturanye neza neza na kabirima nk'uko yabibwiye urukiko nawe yabayeho inyangamugayo ya gacaca yabwiye urukiko ko yakunze guhatirwa n'abantu atasobanuye mu gutanga amakuru atari yo muri gacaca nk'aho avuga ko bamusabaga kwemeza ko mushiki we yiciwe muri komine nyakizu mu gihe we ashimangira ko yiciwe muri komine kigemba aho bari bahungiye bari kumwe nawe yemeza ko jenoside yatangiye nyakizu kizu kabirima adahari kuko yari ku ishuri yagaragaye imunge mu kwezi kwa gatandatu mirongo cyenda na kane yumvikanye avuga ko ibirego kabirima aburana bishingiye ku makimbirane yo mu muryango kubera amasambu ni ibirego avuga ko bimaze imyaka mirongo itatu n'ine ku baburanyi bombi hakunze kugaragara ibibazo bike bahataga batanga buhamya bashinjura uregwa bwana kabiri muregwa ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu mu rwanda muri mirongo cyenda na kane ibyangombwa bimuranga ijwi rya amerika yabonye bigaragaza ko jenoside yabaye afite imyaka makumyabiri yiga muri seminari nto ya karubanda butare amatariki jenoside yatangiriyeho hanaregwaho ibikorwa kabiri avuga ko yari mu mujyi wa kigali yasuye mukuru we wari umusirikare avuga ko nyuma yahavuye anyura iwabo ibunge ahunga akomeza muri zayire aho naho avuga ko atahatinze ahita ahungira muri kenya ari naho yaje gukomereza amasomo ye muri seminari nkuru nyuma giroma ari naho yakwiye doktora muri filozofiya cyangwa icyazabwenge yabaye umwe umwarimu muri kaminuza muri Kenya ari naho yigishaga filozofi n'ayandi ibyangombwa bya Kabirima muri Kenya bimugaragaza muri diaspora nyarwanda mbere y'uko atabwa muri yombi yafashwe mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe ubwo yari yaje i Kigali mu nama y'igihugu y'umushyikirano iba buri mwaka ku isonga yaburanishijwe n'inkiko gacaca zabunge mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe zimugira umwera ahita asubira mu kazi muri Kenya habayeho gusubirishamo urubanza bikozwe n'inteko ya Kibeho yareze Kabirima ibyaha by'ubwicanyi gusambanya bo mu bwoko bw'abatutsi no kujya mu bitero iyo mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri yamuhanishije igihano cyo gufunga imyaka cumi n'icyenda kabirima yajuririye ibihano inteko kanombebe yaturutse i kigali iramuburanisha metre pascal munyemana umwunganira avuga ko ibyakozwe n'iyo nteko bidakwiye aravuga ko aho kuguma ku byaha bajuririye by'ubusambanyi ubwicanyi no kujya mu bitera iyo nteko yahimbye ibyaha bishya n'ibyaha byo gushishikariza umugambi w'ubwicanyi bw'abana b'abatutsi bo mu murenge wa rusenge nyaruguru gukora urutonde rw'abatutsi bagombaga kwicwa kugenzura no kuyobora jenoside n'ibindi byaha byibasiye inyoko muntu inteko kanombebe yahanishije kabirima igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko uruhande rwe rwajuririye ibihano mu rukiko rwisumbuye rwa nyamagabe umucamanza nyamagabe mu bihumbi bibiri na cumi na kane yamanutse aho bikekwa ko ibyaha byabereye maze atisha agaciro ibyakozwe n'inteko kanombebe ategeka ko bwana kabirima ahita afungurwa urubanza rukimara gusomwa umunsi n'isaha yagombaga gusohoka mu munyururu bwana kabirima avuga ko yahuye n'igipapuro kimutegeka guhita asubiramo hari amakuru ko abacamanza babiri bari bamugize umwere nyamagabe bahise birukanwa mu kazi hanashyirwaho indi nteko iburanisha kabirima maze ishimangira igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko iburanisha rizakomeza ku itariki ya cumi z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka humva abatangabuhamya bamushinja eh wagira ubusa ijwi rya amerika Amerika i Kigali
bakunzi b'ijwi rya amerika guhera ku wa gatandatu itariki cumi na zitandatu z'ukwezi kw'icyenda uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muzo kumva ihinduka mu rutonde rw'ibiganiro byacu amakuru y'iminota itanu mwari mumenyereye kumva saa moya na saa mbiri zo mu gitondo ntituzoba tukiyashikiriza abari bamaze kuyamenyera tubasabye kutwihanganira ahandi naho amakuru yo hirya no hino ku isi mwahora mwumva kuva saa kumi n'imwe n'igice gushika saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'indwi zo mu gitondo ku wa gatandatu no ku wa mungu azosubirirwa n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ibindi biganiro by'inyuma y'ayo makuru bizobandanya nk'uko bisanzwe turabashimiye
tukiri mu karere impunzi zikomoka mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ziba muri uganda zirinubira ingingo y'ikigo cya leta gishinzwe impunzi cyahagaritse kwakirira impunzi zituruka muri kongo mu murwa mukuru kampala zisabwa gusubira inyuma zikiyandikishiriza hafi y'imipaka umesha makuru rya amerika i kampala inyatiyusi bahizi niwe yaduteguriye iyi nkuru
abana batoya cyane bagera ku icumi hamwe na ba nyina bose barira icyarimwe bicaye ku rubaraza rw'igipangu cy'ikigo cya leta gishinzwe impunzi hano kampala pekos ndungutse ni umwe mu bayobozi b'impunzi z'abanyekongo namusanze kuri iki kigo aje gusura bene wabo barimo guhunga avuga ko icyemezo cyo kutandikira impunzi hano kampala kibogamiye abarimo kuza gusaba imhungiro muri iki gihe n'abantu benshi bahunga si abantu batuye mu mujyi ni abantu bo mu cyaro abandi ni abantu baba badasobanukiwe amategeko n'uburenganzira bwabo kandi nta n'amatangazo atangwa abwira abantu ati uwinjiye mu gihugu cya uganda ugomba kubanza guhitira hano uwo rero biyumvisa ko uvuye muri congo straight ugomba kuza guhitira hano kampani tukabona ko n'abantu kuba batabimenya leta irimo irabafatiranya mu bujiji hari n'igihe umuntu ahunga muri congo kumva ko guhagararira hariya hafi y'umupaka wenda leta ya congo cyangwa ibyo yaba ahunze hari ukuntu byamufatiranaho aho hafi umuryango utabara impunzi ku isi hcr uvuga ko uganda ari cyo gihugu cya mbere ku isi mu kwakira impunzi neza ndetse no kugira amategeko azibera david kazungu ni umukuru w'icyo kigo gishinzwe impunzi mu gihugu yambwiye ko iki cyemezo cyo gutangira impunzi z'abanyekongo hano muri kampala bitanyuranyije n'umucyo atari ko ubushakashatsi bakoze bwasanze ko impunzi z'abanyekongo zaje kera zihishe indangamuntu zahawe zikaza kongera kwiyandikisha kugira ngo zijyanwe mu zindi nkambi cyangwa ngo zisabe kujya mu bindi bihugu zikoresheje izindi mpamvu zitatanze zikiza ubwa mbere bwana kazungu yongeraho ko icyemezo cyabo ari icyo gufasha impunzi zamburwa amafaranga na bagenzi bazo bazibesha ko bagiye kuzibonera ibyangombwa bizemerera kujya mu bindi bihugu byo hanze nko mu burayi hamwe no muri amerika we think it's uh, uncourteous of a person seeking asylum to not ati twibaza ko atari byiza kugira ngo umuntu urimo gusaba ubuhungiro aba atokubahiriza imyanya yashyizweho yo kwakiramo impunzi nk'ayitwa inyakabande nuko akaza hano kampala ariko twaje no gusanga yuko hariho abantu bahinduye gusaba ubuhungiro ikintu cy'ubucuruzi kandi bamwe ni impunzi z'abanyekongo ubwazo zigize abakomisiyoneri zibesha izindi mpunzi ko zigiye kuzishakira ibindi bihugu zijyamo n'izindi nzira nyinshi zitemewe n'amategeko zo kubona ubuhungiro hanze rero akaba turimo gufasha impunzi nshasha zitabizi kugira ngo nazo zitekugwa muri uwo mutego not to fall prey to this enterprise that is there pecos ndungutse arongera gusobanura ibibazo babona muri uwo mwanzuro ariko twe aho tubibonera nk'ikibazo ni uko bafashe umwanzuro bihuse ntibawumenyesha aya mashyirahamwe bakorana n'ibiro bakorana ndetse ntibawumenyesha n'abantu urabona nk'impunzi z'abanyekongo ziri hano ni nyinshi bari kuza abantu bageraho kuri polisi bakabwira ati ntitubandika ugasanga ntibabakiriye ngo babaho ibyo kurya ntibabaho kuryama kandi ntibabaha n'amafaranga bajyana mu nkambi leta ivuga ko iki cyemezo bafashe kitareba impunzi z'abanyekongo zonyine ngo ahubwo ko babanje no kugifatira impunzi zirimo kwisuka mu bwinshi zituruka muri sudani y'epfo ukurikije imibare mishya y'impunzi itangazwa na leta ngo ku mpera z'ukwezi kwa karindwi uganda yari imaze kwakira impunzi zisaga miliyoni imwe n'ibihumbi amagana atatu izisaga gato imiliyoni imwe arizo muri sudani y'epfo zikurikiwe mu bwinshi n'izo muri congo zingana n'ibihumbi amagana abiri na makumyabiri ignesia sibahizi ijwi rya amerika kampala umurwi w'ishyirahamwe oni ujejwe agateka ka muntu utekanya kwiga ibyashyikirijwe n'abahinga ba oni bajejwe gutohoza ku igenekerezo rya cumi n'umunani ry'uku kwezi kw'icyenda ibirego bivuga ko mu burundi agateka ka muntu kahonyanzwe kandi kakibandanya gahonyangwa ambasaderi wiriye nyamitwe ari geneve gukurikirana ibikorwa by'umurwi wa oni ugejwe agateka ka muntu yabwiye mugenzi wacu frederic nkundikije icyo yibaza ku murwi w'abahinga ba oni n'ibyo washikirije icyo umuntu yokosora ni uko abo bantu bavuga ko bagikoze amatohoza mu burundi bakiyita abahinga ni ikinyoma kuko nta matohoza yakozwe mu gihugu cy'u Burundi ni abantu bagiye begeranya utuntu tw'uturaporo twagiye turasohorwa na ya mashyirahamwe yitwa ngo arigenga hanyuma baca bashikiriza ikintu ari intumbero ya politike cyane cyane murumva rero yuko atamatohoza yakozwe nabo atabavuga ngo ni abahinga bajejwe amatohoza ahubwo ari abantu bari bafise intumbero yo gushikiriza ibijyanye n'ingingo za politike zafashwe kera aho bukera ku igenekezo rya cumi n'umunani ryo ku kwezi kw'icenda ako kanama gakorana kakihweza uburundi ikintu mwiteze ko kizofatwa ingingo mwiteze ko izofatwa ni nk'iyi ntawovuga ngo ingingo izofatwa n'iyi kuko inama ntiragera mugabo icyo umuntu ashobora kuvuga ni icyo abanyaburaya bifuza ko gifatwa nk'ingingo abanyaburaya rero bifuza yuko habaho ingingo ijyanye no kongereza ikindi kiringo cy'umwaka kuri aba bantu biyita ngo n'abahinga hanyuma mukaba muzi yuko nabo ibyo bashikirije bashikirije bavuga yuko bifuza yuko ya sentare mpanabyaha mpuzamakungu ariyo yofata ikibazo cy'uburundi mu minwe ivyo navyo mukaba muzi neza yuko ari vyo bama bakoresha mu kuza gutera umutekano muke mu bihugu vya afurika ivyo rero nivyo ah, bifuza ko bishikwako ariko imana y'uburundi eh, imana y'abarundi eh, ikaba ibabona ishobora kubafasha kurengana ibi nk'uko barenganye n'ibindi muravyuko bari bagerageje no gutembagaza intwa- inte- i- i- inzego z'itora n'abanyagihugu bikanka bakagerageza kuzana ibijanye n'imigumuko mu gihugu bikanka ivyo vyose rero ni kimwe mu bintu bashira imbere mu gutoteza ibihugu bimwe bimwe n'abanyagihugu bamwe bamwe ba afurika cyane cyane ariko turizeye neza yuko tuzorusimba nk'uko twasimvye n'ibindi byose bigerageza mwavuze ko urya mu rwi abahinga batatu ba onu batashoboye gushika mu burundi kugira ngo bakore amatohoza ariko amakuru atangazwa avuga ko uburundi ari bwo bwanse ko bakora ico gikorwa aho muhavuga ko iki mu kanya gato uburundi ntibwanse ico eh, kuko urya mugwi wagiyeho bidakurikije amategeko murazi yuko hariho iraporo yari yasohowe n'uwundi mugwi bakavuga yuko eh, batorokanije inkuru ku buhinga bwa whatsapp eh, kandi bari bahawe impusha zo kwinjira mu gihugu c'uburundi bategeza kuza inshuro zine baza kabiri hanyuma ubwa nyuma bavuga ngo ntibaje ngo kuko ngo umutekano mu gihugu c'uburundi ari muke ni cya gihe mwumva n'abacuraranzi rurangiranwa ba kidumu n'abandi bimwe vya misi burundi vyaba mu i burundi burya kiriya gihe twe twibereye mahoro ntangere bo bavuze yuko bataje kuko babona kumenga mu gihugu c'uburundi nta mahoro ahari uwo mugwi rero uyu mushasha usohoye iki kiraporo eh, kitagira umutwe n'amaguru ni uwashizweho rero bivuye kuri iyo raporo rero eh, yiyamirijwe n'u Burundi kuko yarimwo ibintu by'agacamutwe eh, kandi by'ibinyoma umva rero yuko leta y'u Burundi itabangiye kuza mu gihugu c'u Burundi leta y'u Burundi ntishobora gufata ikintu giciye eh, mu gikenye c'abanyaburaya ngo nuko ari umugwi washizeho eh, bidaciye mu mategeko ngo uce uza kwiyerereza mu gihugu c'u Burundi ivyo rero tuvyita kwiyerereza ntawe bemera ko boza baraza kwiyerereza ata kindi bagamije atari kurondera ingene bototeza abarundi n'uburundi mwavuze ko iyo raporo itagira aho ihagaze ika ifatiye ku binyoma ikintu mwibaza coba gituma uyu murwi w'abahinga ba onu bakorera kuri raporo y'ibinyoma niki hari inyungu babifisemo inyungu ni mubanze muyumvire ingene vyagenze muri iraki aho habaye amaraporo nk'ayo bakagira ngo hari ibiganisho roho nyanganda ngo yema abanyagihugu bagira batikire none iraki kigeze he ubu ko igihugu ari ubunywenywe abanyagihugu bari babayeho neza ubu babayeho eh, mu- mu- ba- mu marushwa n'amaganya iminsi yose mbega amaraporo yavuzwe kuri libiya angana iki ubu mbega siho baza bavuga bati birya byose byari ibinyoma inyungu rero baba bafise ni izo eh, z'uko bakorera ku maraporo y'ibinyoma kugira ngo bashobore kuja gu- eh, gutembagaza inzego zitora n'abanyagihugu bashireho inzego bifuza zoca zibafasha gusahura am- i- itunga ry'igihugu ambasaderi w'iri nyamitwe umuhanuzi mukuru muri perezidansi y'uburundi murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye murakoze namwe ibiganiro ku ijwi ry'amerika birabandanya amakuru y'amagara y'abantu ku munsi wa gatanu uheze isi niyo yahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ukuvura mu buryo bwo kugorora ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga ibyo nabyo bikaba bitijukiwe cyane mu burundi mugenzi wacu oriyani itanga ishaka yaraganiriye na muganga deo ndayishimiye yanonosoye ibijyanye no kugorora ingingo hamwe n'ubumuga akorana n'ibitaro bitandukanye byo mu gisagara cya bujumbura muganga ndayishimiye atangura asobanura bumwe mu burwayi bushobora kuvurwa na kineziterapi ubumuga navuga nti ni bwinshi ariko icya mbere ni uko hariho ubumuga bujanye abana bavukana igihe baki- bakivuka hariho ababa bafise ibirenge nk'uko nari nabivuze ibirenge bifyase bimeze nk'ivy'imbata bishase hasi hariho ibirenge vyikunja ivyo bita ubugaru hariho abafise amavi akoranako ibirenge bikamera nk'ibitandukana naho ibirenge bimera nk'ibikoranako amavi agatandukana ivyo bita mu gifaransa genou valgum na genou valum hariho ibi bijanye na- ni- n'igice c'umubiri c'umwana aho nyene bishika co kikaza gikora mugabo kidakora neza nk'ikindi gice aho ukuboko uku- ukuguru usanga bitanyaruka gusumba ibindi ivyo bita imipeje doranfa n'ivyo nyene biri mu bikira cane hama hakabaho n'ibindi tubona ku bana cane ba inzira z'ihemero ziziba tubafasha mu kugira ngo zizibuke navyo nyene bimara umwanya muto cane bigakira rero hakabaho n'izindi ndwara rero z'abakuze zidufata umugongo aho umuntu usanga agendana umugongo bivanye n'akazi akora ka minsi yose izi ntebe twicara ko mu biro usanga ari intebe zidahuye neza n'ingene umuntu akazi akora ugasanga yicara umwanya munini umugongo waje umugongo uri mu bivugwa bigakira indwara z'ibikebu n'izindi ndwara ni nyinshi muri make muri kineziterapi ko ni muri icyo gisata no gukinga ibyo bita obezite ibyo uduga ibiro birenga urugero kuko turafasha muri bya edikasiyo fizike yego murakoze murakoze cyane rwose murasiguye byinshi cyane cyane nk'inzira z'ihemero benshi bashobora kuba batari bazi yuko muri kineziterapi bishobora kuvugwa ibihimba byose by'umubiri muri make birashobora kuvugwa ego ego urakoze cyane ibihimba byose by'umubiri birashobora kuvugwa no muri kineziterapi bivanye n'indwara umuntu arwaye kuko nk'uko twabivuganye ko novuga nti indwara zo muri kine si urwego rwigenga ruri ku ruhande ngaho ni urwego rukorana n'izindi nzego n'izindi n'izindi n'ibindi bisata byo kwa muganga bigakorana n'abandi baganga bandi bo kwa muganga bisigura ko ibisata byose byo kwa muganga turahana abarwayi bisigura ko nta gice na kimwe cy'umubiri kiriho kidavurirwa kidafashanya na twebwe muri kineziterapi turi kumwe n'abandi mu gukora murakoze cyane rwose muganga deo ndayishimiye i bujumbura mu burundi akajambo ka nyuma impanuro cyane cyane woha abatwumva kuri uno munsi n'izihe ijambo ni rwawe murakoze cyane impanuro ya mbere notanga ni uko umuntu wese abonye umwana muri aho tuba aho tugendera aho tugira nte umwana w'imyaka ibiri umubyeyi yabyaye umubyeyi yagize akabona ukuboko kumwe k'umwana ntigukora neza nk'ukundi aramubwira ati simba ni umwana kwa muganga hakiri kare ngo uzobona umuntu afite ikirenge cyikunje amurunge kwa muganga muri kine biravurwa umuntu afite umugongo wigaruka agaruka naze kwa muganga muri kineziterapi ibi by'urukebu ibi by'indwara zitera bivanye ku ivumbuka ry'imirindi y'amaraso n'ahandi bahaguruke duhagurukane twese kugira ngo dushobore kubwira abantu ko iyo ndwara zivurwa kandi umuntu agakira agakira neza hama n'amagara y'abantu badufashiriza hamwe kugira ngo dushobore kugera kure abanyagihugu bose bashobore kwifuza murakoze murakoze cyane rwose muganga deo ndayishimiye avura mu buryo bwo kugorora ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga i bujumbura mu burundi
bakunzi b'ijwi ry'amerika guhera kuwa gatandatu tariki cumi n'esheshatu y'uko kwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi hazaba impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru y'iminota itanu yajyaga ahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo azaba ahagaze abari bamaze kumenyera kumva ayo makuru tubasabye kutwihanganira naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'irindwi za mu gitondo kuwa gatandatu no ku cyumweru azasimburwa n'amakuru yibanda ku karere k'ibiyaga bigari ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byo bizakomeza uko bisanzwe
radiyo ijwi ry'amerika ubu naho duha akanya mugenzi wacu fideli niyongabo atubwira amakuru y'inkino yaduteguriye urakoze aloyise ku makuru yerekeye inkino yo muri iki gitondo duhere ku yerekeye inkino mpuzamakungu za olympic urwego mpuzamakungu rujejwe inkino za olympic seyo mu mfunyapfunyo rwagenye ibisagara vya paris na los angeles kuba ari byo bizokwakira inkino mpuzamakungu za olympique zo mu gihe cici zo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umunani ivyo bisagara vyombi vyari vyarondeye kwakira inkino mpuzamakungu za olympique zo mu gihe cici zo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane imbere y'uko igisagara ca los angeles cemera kurindira iyindi myaka ine inkino mpuzamakungu za olympique zo mu gihe cici zo mu gisagara ca paris igisagara cari cagerageje kwakira inkino zo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri zizoba inyuma y'imyaka ijana izoba irangiye kuva zibereye muri ico gisagara igisagara ca los angeles cakira inkino mpuzamakungu za olympique mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itatu na kabiri n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na kane ubu naho tuvuge ku nkino z'umupira w'amaguru z'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'iburaya inkino za mbere z'amaklub yo ku rwego rwa diviziyo ya mbere yabaye aya mbere mu karere k'iburaya mu migwi ayo maklub arimwo zarabandanije ejo ku munsi wa gatatu mu nkino z'ejo ku munsi wa gatatu mu mugwi e liverpool na sevilla byarangije urukino binganya ibitsindo bibiri kuri bibiri spartak moscow na maribo byarangije urukino binganya igitsindo ku kindi umugwi f manchester city yatsinze feyenoord ibitsindo bine ku busa shakhtar donetsk yatsinze napoli ibitsindo bibiri ku busa umugwi j besiktas yatsinze fc porto ibitsindo bitatu kuri kimwe monaco na lizig byarangije urukino bifise ubusa ku bundi mu mugwi h real do madrid yatsinze apoel nikozia ibitsindo bitatu ku busa mu gihe tottenham hotspur yatsinze borussia dortmund ibitsindo bitatu kuri kimwe aha niho turangirije amakuru y'inkino twari tubafitiye muri iki gitondo iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byacu birabandanya mugira umunsi mwiza mwari kumwe na aloyizi bigirimana kuri mikoro amakuru avugwa hirya no hino ku isi twayashyikirijwe na rosine munezero nawe fatuma alimasi karara niwe yashyize hamwe ibi biganiro twabifurije umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.